Hii radio ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika ribashikiriza ibiganiro vyaryo iminsi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Mwaramutse nshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo co ku munsi wa mbere itariki 16 z'ukwezi kw'icenda umwaka wa 2019 kuri mikro muri kumwe nanje Fidel Niyongabo. Umugambwe haranira demokrasi mu Rwanda NDP National Democratic Party waragirishije inama yawo ya mbere uyu mutwe wa politiki wacu icya mbere ugamije ni ubuvugizi ku banyarwanda ni ubuvugizi ku bibazo twe tubona turatanga urugero rw'ireme ry'uburezi cyane cyane uburyo rigomba kuvugururwamo kugira ngo ritange umusaruro uyu ni augustin niyitegeka ayoboye umugambwe ndp umukuru w'igihugu cy'u rwanda paul kagame akongera akaba n'umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi mu rwanda fpr inkotanyi aremerera abanyarwanda umutekano wuzuye naho abasirikare cumi na babiri b'abarundi bari muri amisom nibo baguye mu gitero c'intagondwa za al-shabab ku munsi wa gatanu w'indwi turangije cabereye hagati mu karere ka shabele muri somaliya yamara imbere yuko dushika kuri aya makuru reka tubanze dutega amatwi mugenzi wacu Alois Bigirimana adushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi adufitiye muri aka kanya Alois urakoze Fideli turahera muri ibyo bitero byo muri Somalia abarwanyi ba Shabab baragabye urukurikirane rw'ibitero kuva ku munsi wa gatandatu byahitanye ubuzima bw'abantu bashika kuri 17 mu gihugu ca Somalia abategetsi b'intara ya Lower Shabelle babwije rya Amerika ko abarwanyi bateye igisagara ca Kordiole ku mugoroba ku munsi wa gatandatu bakoresheje ibisasu bya roketi hamwe n'inkoho ziremereye bihitana abantu icenda abategetsi bemeza ko inteko za leta ya Somalia zifadikanije n'inteko z'ubumwe bwa Afurika zo muri Amisome ziri hanze ico gisagara babashije gusubiza inyuma ico gitero abanyagihugu bo mu gisagara ca Kordiole bavuga ko ibikoho binini by'abasirikare ba misome byishe bamwe mu basivile abasirikare ba misome ntaco barashikiriza kuri ibyo byagiriji muri iyo ntara ya Lowa Shabele kandi ku munsi wa gatandatu abanyagihugu babiri barishwe inyuma yaho Al-Shabaab igabiye igitero ku kivuko cyo mu gisagara ca Marka mu gihe umushiranganji wa mbere wa Somalia Hassan Aikaire yariko arahagendera Ibyo bitero byakurikiye ibyabaye ku basirikare b'abarundi ba Amisome aho abarenga cumi boba barahasize ubuzima muri ico gihugu nyene ca Somalia. Abanyetunisia baritabiriye amatora y'umukuru w'igihugu ku munsi w'Imana yo guhitamwo umukuru mu makandida mu bakandida barenga mirongo ibiri bariko barahiganirwa ico kibanza abanyagihugu barenga imiliyoni indwi nibo bari ku rutonde rwo gutora muri ayo matora ya demokarasi yo ku nshuro ya kabiri inyuma y'imyaka umunani y'iciswe revolisiyo ya Jasmine aya matora atunganijwe inyuma y'urupfu mu kwezi kw'indwi rwa perezida Beji Saidi Essebsi ibiharo vya mbere vyerekana ko abakandida babiri batari bamenyerewe muri politike aribo baza imbere y'abandi mu majwi Amatora kandi ni muri Algeria aho ico gihugu gizotunganya amatora y'umukuru w'igihugu ku itariki 12 z'ukwezi kwa 12 nyene uyu mwaka inyuma y'amezi atanu habaye igihengeri ca politike kuva Abdelaziz Bouteflika atanze imihoho ku butegetsi inyuma yo kugondozwa n'imyiyerekano y'urutavanako ibyo byatangajwe byo ku munsi w'Imana n'uwamusubiriye ivy'imfatakibanza Abdelkader Ben Salah iryo tangazo rije inyuma yaho umukuru w'ibiro bikuru bya gisirikare General Ahmed Gaid Salah atangarije ko amatora abwirizwa kuba mu mpera z'umwaka wa 2019 naho abanyagihugu babandanya basaba ishingwa ry'inzego nshasha imbere y'ayo matora kuwa gatanu abanyaljeriya barasubiye mu mabarabara inyuma y'aho inama nshingamateka yemereye integuro y'itegeko ricinzira y'itangazwa ry'ayo matora abiyerekana basaba abari ku butegetsi gukinjura no gushiraho inzego za politike imbere y'ayo matora ku makenga ko amatora yotunganywa n'abari ku butegetsi iki gihe atacizere ko ashobora kwizigirwa na bose perezida wa leta z'ubumwe za amerika donald trump ashikiriza ko amerika imeze magabo kugira yishure ku bitero byagabwe mu kibanza mu bibanza vya arabiya saudite bihingurirwamwo ibitoro perezida trump mu butumwa yashikirije ku rubuga rwiwe rwa twitter ryo ku munsi w'imana yagize ati nta mpamvu yotuma tugira amakenga kuwagirizwa ivyo bitero yongera avuga ko arindiriye arabiya saudite kudomako urutoki abo yizera ko bari inyuma y'ico gitero hamwe n'umukenyuro twokoresha mu kwihora mu gatondo keje ku munsi w'imana umutegetsi akomeye wa amerika yashikirije ko atamakenga irani ariyo iri inyuma y'ico gitero ca drone ku mahinga ku mahinguriro y'ibitoro ya arabiya saudite irani ivuga ko ivyo vyagirije vya amerika ari ibinyoma vyo ku rwego rwo hejuru abasirikare ba leta ya siriya ryo kuimana nabo baragavye igitero mu karere kari mu minwe y'abarwanya leta mu ntara ya idiribe mu buraruko bushira uburengero nk'uko bishikirizwa n'ishirahamwe rikurikiranira hafi ihungabanywa ry'agateyakazina muntu muri ico gihugu nta bafuye canke abakomeretse baratangazwa muri ico gitero cabaye cyo ku munsi w'imana abahinga bakurikirana ivyo muri siriya bavuga ko naho hari amasezerano yo gut- yo gutanga agahengwe yari yatangajwe na leta ya Syria hamwe na Somambike wayo eh, eh, Uburusiya mu mpera z'ukwezi k'umunani abasirikare ba leta badahengeshanya kugaba ibitero mu bisagara byo muri iyo ntara
urakoze Aloyse ku makuru uhejeje kudushikiriza radiyo ijwi ry'amerika i washington dc amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu rwanda aho umukuru w'u rwanda paul kagame akongera akaba n'umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi mu rwanda fpr inkotanyi yemerera abanyarwanda umutekano wuzuye mu nama ngaruka mwaka y'umugambwe ayoboye perezida kagame yatangaje ko abansi b'igihugu bari bamaze iminsi bagira ibitero ku rwanda batsinzwe burundu i kigali ni inkuru ya mugenzi wacu eric bagira ubusa muri iyo nama ngarukamwaka y'ishyaka fpr inkotanyi rimaze imyaka makumyabiri n'itanu ku butegetsi niho umukuru w'iryo shyaka icyarimwe n'umukuru w'igihugu paul kagame yavugiye ku bitero byumvikanye mu burengerazuba n'amajyepfo y'u rwanda mu kiganiro cyatambutse kuri televiziyo y'igihugu perezida kagame yumvikanye avuga ko abari bagabye ibyo bitero ntacyo bagezeho nyamasheke mu minsi yashize hari abantu bateyeyo sibyo buriya ngo bashakaga iki murabizi muzi abantu bateyeyo bavuye hakurya no hakuno bavuga ko bashakaga iki bashakaga iki ariko bose twari twabararitse mm? turababwira ngo ibyo mutekereza gukora n'ubu ndabwira n'abandi bakibitekereza uwinjiye afite imigambi mibi ifitiye u rwanda ntasohoka rero bashakaga kuduhinyuza ariko nimumbwire uwasohotse
umukuru w'ishyaka wari riri ku butegetsi muri iyi nama yagarutse ku mbaraga z'igisirikare cy'u rwanda abereye ku isonga avuga ko cyiyunyuguje abari bateye u rwanda ahanaburira abandi bari hanze bahirahira batera u rwanda rdf murayizi Eh, irabatoragura buri wese nta n'umwe wa- baraye ijoro n'amanywa ariko n- u- u- uwasigaye muzamumbwire ariko biriya byari byoroshye n'ibirenze biriya niko byagenda kandi si ngombwa ko tugomba gutanga ubuhamya tugomba gutanga proof ku bari hanze cyangwa ku bafite imigambi mibi ngo tubanze tubereke urugero Eh, eh, si ngombwa ubundi ibi bitero perezida kagame avuga byatangiye kumvikana mu mpera z'ukwa gatandatu mu mwaka ushize wa bibiri na cumi n'umunani mu majyepfo y'u rwanda mu duce twa nyaruguru na nyamagabe gusa byarakomeje rigera no mu burengerazuba bw'u rwanda hanini bivugwa ko indiri y'abateraga yari ishyamba rya nyungwe umukuru w'u rwanda yanaburiye bimwe mu bihugu bituranyi by'u rwanda avuga ko bikunze gushotora u rwanda ubushake dufite bushyigikiwe n'ubwo bushobozi bwo kugira ngo dukemure ikibazo cya- cyahungabanya igihugu cyacu ntibugire uko bungana rwose na- n'abajya baducokoza duturanye nabo kandi barabizi barabizi rwose ntabwo ari ngombwa ko twabikoresha kuko bidusubiza inyuma bika- bikatubuza amajyambere twari turimo ariko byabaye ngombwa kubikemura turabikemura nta n'umwe yatomoye mu mazina ariko mu mvugo y'amarenga muri iyi nama y'ishyaka fpr inkotanyi riri ku butegetsi perezida kagame unakuriye fpr inkotanyi yanagize icyo avuga ko baherutse guha imbabazi bagafungurwa ariko kuri ubu ngo basigaye bitwara nabi hari aba bantu nagiriye imbabazi ba- bari bafunze bazanye intuza n'ubu njya mbabona bari hanze aha be- busakuza buriya urabwihorera nta batazahacuza bazajya kugwa ahandi ntabwo bangwaho igihe bariya bazajya. bereke no kudutesha umwanya wo gukomeza gutera imbere mu majyambere dukwiriye kuba tugeraho tuzabana nabo dutyo tu- tubihorere ntabwo twabahindura ngo babe bazima kurusha uko uko bari ariko nta n'icyo badutwara urabihorera bagahera hagati aho ngaho bakazahitamo kujyana n'abandi cyangwa se gukomeza uko bameze bimwe mu byo umukuru w'u rwanda ashima ku iterambere ry'igihugu harimo izamuka ry'ubukungu buri mwaka mu mwaka ushize wa bibiri na cumi n'umunani imibare y'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare igaragaza ko ubukungu bw'u rwanda bwazamutse ku mpuzandengo y'umunani n'ibice bitandatu ku ijana gusa ngo ibyo ntibihagije kuko hakiri byinshi abanyarwanda bagikeneye mu iterambere dukeneye gutera imbere dukeneye imirimo y'urubyiruko n'abandi rukeneye ibikorwa remezo u rwanda rukeneye duhinga tukorora tukigaburira tugasagurira ama- amasoko yaba ayo mu gihugu yaba ayo hanze eh bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali mu rwanda kandi umugambi uharanira demokarasi ndp national democratic party waragirishije inama yawo ya mbere yahuje abanywanyi bawuhagarariye mu turere mu ntumbero yo gutegura inama rusange bategekanya gukora mu kwezi kw'icumi na kabiri uyu mwaka ibindi kuri iyi nkuru twumvirize mugenzi wacu asumta kaboyi uyu mutwe wa politiki utaremerwa mu rwanda usobanura ko bahisemo gushinga ishyaka ryabo bwite bagamije gukemura iby'imitwe ya politiki isanzweho itabashije gukemura bwana augustin niyitegeka umuyobozi w'uyu mutwe wa politiki asobanura bimwe mu bitarabashije gushyirwa mu bikorwa n'indi mitwe ya politiki yababanjirije uyu mutwe wa politiki wacu icya mbere ugamije ni ubuvugizi ku banyarwanda ni ubuvugizi ku bibazo twe tubona turatanga umu- urugero rw'ireme ry'uburezi cyane cyane uburyo rigomba kuvugururwamo kugira ngo rige- ri- ritange umusaruro tukongera tukagera ku buhinzi ubuhinzi uburyo bukorwamo u- politiki ihari yo ubuhinzi uburyo bukorwamo ituma umusaruro uta- utaboneka bihagije mu by'ukuri cyane bihereye ku makuru y'abakora ubuhinzi muri ako gace ko ari nabo baba barahavukiye barahakuriye bahazi bazi icyo bahingaga mu gihe ba- n'igihe bagihingaga bakagishwa inama bagahera kuri cya kindi bahingaga n'igihe bahingaga ahubwo bagafashwa kubona imbuto cyangwa ibindi bikwiriye bijyanye na cya kindi cya cya gihe hakaba ikindi cyerekeranye n'ubushomeri guhanga guhanga gashya ubushomeri twe mu guhashya ubushomeri tubona hari inzira byakorwamo nziza kandi ubushomeri bukagabanuka kugira ngo bwiyongere kuko urebye nimba banarangije kwiga bakabura akazi bakora akazi ubushomeri bwiyongera mu nama yahuje abagize umutwe wa politiki mu mpera z'iki cyumweru abahagarariye iri shyaka ritaremerwa mu rwanda baturutse mu ntara nabo bavuga ko hari byinshi bumva bizakemurwa n'uyu mutwe wa politiki mushyashya byasaga n'ibyananiranye ku yindi mitwe ya politiki yabanje izabayo jacques uhagarariye umutwe wa politiki mu karere ka musanze avuga ko bifuza ko iri shyaka ryazabavuganira ku byerekeranye n'uburyo igihingwa cy'ibirayi cyazamura abaturage bagihinga Ah, nk'i Musanze cyane cyane nko mu ngamba dufite ikibazo cy'ubuhinzi cyane cyane ni ukuzajya tuganiriza kuri cya kibazo cyavutsemo cyo kubura imbuto ah, kutabona amasoko y'umusaruro babonye ba- basaruye gushaka gukemura cyane twinjiye hasi abaturage tukabaganiriza mbese murabona byagenda bite kugira umusaruro wiyongere murabona byagenda gute kugira umusaruro wanyu ubone isoko ntabwo ari ukubaye byagezweho byakozwe ahubwo ni ukugerageza kugira bya bibazo byahabaga buri gihe byo kubura imbuto by'imisaruro kutabona isoko kujya tukajya mu baturage tukabigisha tukavugana uko bagomba kubona amasoko n'uko bagomba kongera wa musaruro wabo kibahangayikishije cyane kuko nko mu gihe cyashize umusaruro w'ibirayi waragabanyutse ah, imbu- ibirayi byabo bibura mu mirima kirabahangayikishije cyane iri shyaka ndp ririmo abantu bigeze kuba mu yindi mitwe ya politiki bakayivamo abatarigeze babarizwa mu mitwe ya politiki iyo ari yo yose ndetse n'abagerageje kwinjira muri politiki bikabananira bwana sebagenzi ari huseni ni umwe mu bakandida depite batsinzwe mu matora y'abadepite aherutse akaba yemeza ko yasanze atakomeza gukina politiki ari hanze yayo ahubwo ko yahisemo kwinjira mu ishyaka agakomeza gutambutsa ibitekerezo bye uyu mukandida wigenga akora politiki mu gihe cy'amatora gusa iyo amatora arangiye ntabwo aba akemerewe gukora politiki so nyuma rero eh, y'amatora twa- twaganiriye n'inzego nkuru z'igihugu harimo na sena itugira inama iratubwira ati nk'abantu babaye abakandida nimba koko mushaka gutanga umusanzu wanyu mu gihugu dore umurongo abcd mwagenderaho navuga ko biri mu mpamvu nyamukuru eh, yatumye koko nshaka umutwe wa politiki ngomba kujyamo kandi na byinshi mu byo naharaniraga uyu mutwe wa politiki uri kubigenderaho kugeza ubu mu rwanda hari amashyaka cumi na rimwe yemewe n'amategeko bwana augustin niyitegeka avuga ko imirongo ngenderwaho bashyize imbere muri politiki yabo atari mishya muri politiki y'u rwanda gusa asanga uburyo ibibazo bavuga birimo ubushomeri mu banyarwanda ireme ry'uburezi uko bukemurwa bigenda gahoro gahoro kuvuga ngo twabuze umutwe wa politiki twinjiramo dutanga ibitekerezo byacu umutwe wa politiki wari wose ufite umurongo wawo ufite ugenderaho kandi ushobora gusanga wa mu- wa murongo ugenderaho twebwe twajyamo ntitugire icyo tuhindura gifatika kuko twari tugiyemo turi bashyashya rero niyo mpamvu twebwe twahisemo gukora umutwe wa politiki wacu kugira ngo tugire umurongo ubuganira abanyarwanda mu buryo busesuye turebe ibibazo uko byakemuka neza hari ibyakozwe hari ibikorwa ariko tukareba ko umusaruro ugenda neza kurushaho ko umusaruro politiki irahari zira- irahari ingamba ziravugwa ariko wajya kureba umusaruro mu by'ukuri ugasanga nagushimishije asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali radiyo ijwi rya amerika i washington dc uwahoze ari umukuru w'igipolisi cya uganda general kale kayihura yiyamirije ibihano yafatiwe na leta zunze ubumwe za amerika avuga ko bishingiye ku binyoma bidafite ishingiro kandi ko bitotegerejwe kuba byakozwe na leta yita ko iharanira ubutungane kandi atabwo bamukoreye inkuru y'idonido na ignatius bahizi ari kampala muri uganda asubiza ikigo gishinzwe imitungo y'abanyamahanga muri minisiteri y'imari ya leta zunze ubumwe za amerika cyasohoye icyegeranyo kimushinja ibyaha birimo guhonyanga uburenganzira bw'ikiremwamuntu ruswa hamwe n'amagendo y'ibiyobyabwenge na zahabu generali kare kayihura yabivugurije yandika ko ibyo ashinjwa atari ibinyoma byambaye ubusa gusa ahubwo ko birenze ukwemera kandi bibabaje cyane cyane kuba ibyo birego n'ibihano bigerwaho adahawe akanya na gato kugira icyo yabivugaho ati kuko iyo aza guhabwa ayo mahirwe yajyaga gutanga ubuhamya buhinyuza ibyo bamushinja ibi akaba binyuranyije n'uburyo leta zunze ubumwe za amerika zari zisanzwe zizwiho bwo gukorera mu mucyo gukurikiza amategeko hamwe na demokarasi ati ibyo bamwanditseho nanone bisebya izina rye hamwe n'igihugu cya uganda yakoreye bitakurikije izo nshingano kandi akaba ngo barabikoze bicaye i washington batabanje gushaka ukuri nyako Jeno Kayihura yahakanye ko atigeze na gato arya ruswa ko yabera ataragira imitungo muri Amerika cyangwa hariho hose hanze y'igihugu cya Uganda yewe ngo akaba nta n'amafaranga afite muri banki iyo ari yo yose hanze y'igihugu cya Uganda kandi yanga icyo avuga ko iyo nyandiko yashatse kugaragaza ko igipolisi cya Uganda kigizwe n'inkozi z'ibibi ati kumenya ko iby'icyo kigo gishinzwe imitungo y'abanyamahanga muri leta zunze ubumwe za amerika kimushinja binyuranyije n'ukuri kuzwi nuko inzego za polisi ya uganda zakoraga iperereza ku mfungwa zikomeye nk'izakekwagaho ibyaha by'iterabwoba zari zifungiwe ahitwa inarufenya zakoranaga n'urwego rw'iperereza rwa leta zunze ubumwe za amerika rwa fbi akibaza impamvu FBI y'abanyamerika itabonye ibyo bikorwa by'ihonyanga ry'uburenganzira bwa kiremwamuntu ahubwo rukanamuha igihembo cyo kumushimira kubera uruhare yagize mu kurwanya iterabwoba ku isi ngibi bisobanuye ko ibyo ashinjwa byanashinjwa na FBI Jeno Kayihura yongeyeho ko ushinjwa na Amerika kuba yaragize uruhare muri magendo y'ibiyobyabwenge izahabu n'inyamaswa ari ibintu biteye isoni kandi igitutsi kuri we ati kandi n'abamuzi neza nibasoma ibyo bintu bazasanga ko ari ibintu bisekeje koko ati kandi anasanga bitumvikana kuba leta zunze ubumwe za amerika ziyita kuba zubahiriza uburenganzira bwa kiremwamuntu ariko we akaba bamushinja ibyaha bakamucira urubanza ndetse bakanamufatira ibihano batamuhaye amahirwe yo kugira icyo yavuga kayihura yarangije yihanganisha inshuti ze abavandimwe be hamwe n'abamwifuriza neza ababwira ko ari umwere ko ibi by'abanyamerika bamushinja bishatse kumusiga imbyiro gusa rero akaba bidakwiye kubatentebura yanavuze ko icyo kumufatira ibihano we n'umufasha we n'abana nabyo bidafite ishingiro kandi akaba ari nta n'icyo biza kugeraho kuko bishingiye ku birego bidakurikije amahame yose y'ubutabera ati ibyo ari byo byose nta nubwo byari ngombwa kubivangamo umuryango we anahamya ko we n'umuryango we bari basanzwe badafite umugambi wo kuja muri amerika akaba rero ari nta mpamvu yo kuja kwaka viza yo kuja muri icyo gihugu Ignatius Bahizi ijwi rya Amerika Uganda mubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika isamiranira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda abasirikare cumi na babiri b'abarundi bo muri amisom nibo baguye mu gitero c'intagondwa za al shabab ku munsi wa gatanu w'indwi turangije igitero cabereye hagati mu karere ka shabere muri somaliya mu itangazo umugwi al shabab uvuga ko uretse abasirikare b'abarundi hari n'abandi bategetsi ba somaliya bagera kuri babiri bishwe muri ico gitero nyene umuvugizi w'ingabo z'u Burundi muri Somalia aremeza ko habaye gutana mu mitwe yamara ntahakana canke ngo yemeze aya makuru rero je buri kaneza dufite ibindi kuri iyi nkuru igitero cahitanye abasirikare cabereye kw'ibarara rikuru hagati y'imiji ya Balad na Jowar ni mu karere ka Jabera yo hagati hagati na hagati hashira ubumanuko bwa Somalia bamwe mu banyagihugu ba Balad babwiye itangazamakuru ko ari abategetsi bagera kuri bane bishwe n'intagondwa za Al-Shabaab mu buraruko bw'ico gisagara ku munsi wa gatanu nyene izo ngabo z'abarundi zagandaguriweko amakuru ava mu basirikare b'abarundi muri ico gihugu yemeza ko igitero kikiba abasirikare umunani ari abo baciye bahasiga ubuzima bane baba bagiye gucikana mu nyuma ingabo z'uburundi zatewe nizo muri kontenja ya mirongo itanu na kane zimaze amezi make muri somaliya mu gikorwa curwanya intagondwa za al-shabab no kugarukana amahoro bamwe mu basirikare bari muri somaliya bavuga ko bagenzi babo baguye mu gitero mu gihe bari bavuye guherekeza imiduga y'igisirikare ijejwe gutwara ivya nkenerwa convoi do ravitaillement mu gifaransa yari ije iva jowari igana mogadishu umuhari w'intagondwa za al-shabab uremanga ico gitero mu itangazo rigufi washize ku rubuga rwabo rwa internet umenyesha ko wagize igitero ku ngabo z'abarundi kuwa gatanu uheze wicana imiburiburi abasirikare cumi b'abarundi hamwe n'abategetsi babiri bari mu nzego z'igihugu ca somaliya kapitene oscar man yakiza umuvugizi w'ingabo z'uburundi ziri muri amisome yemereye ijwi rya amerika ko habaye gukozanyako hagati y'abasirikare b'abarundi n'abihevye ba al-shabab mugabo yirinze kwemeza canke guhakana ivyahononekariye atwizeza ko niyamara kubimenya neza heza hagira ico bivuze ko kwa mirongo ibiri n'indwi ukwezi kw'indwi uwo mwaka ikindi gitero cari cagabwe ku ngabo z'abasirikare b'abarundi bari baradi gihitana abagera ku ndwi Mustafa Kim Mahamat umukuru w'umugwi w'umuryango w'ubumwe bwa Afurika yari yameje ico gitero mu itangazo yasohoye Uburundi bwatanguye kurungika ingabo zabwo mu gikorwa cyo guhagararira amahoro muri Somalia kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'indwi bugira kabiri inyuma y'Ubuganda mu bwinshi bw'inteko bukaba bufite abasirikare barenga ibihumbi bine n'amajana ane ibindi bihugu iruhande y'Ubuganda n'u Burundi bifite abasirikare mu ngabo z'urwego rwa misome rw'ubumwe bwa Afurika ni Ethiopia Kenya hamwe na Djibouti Eroje buri kaneza Nairobi ijwi rya Amerika
numwanya w'amakuru y'inkino zabaye mu mpera zindwi turangije mu karere k'ibiyaga binini duhere mu Rwanda aho mugenzi wacu Jean Claude Munyandinda atubwira ku ihiganwa ry'umupira w'amaguru ryiswe ihiganwa ry'ikigega c'agaciro no ku nkino zo guhiganirwa kuja mu gikombe c'impuza amashirahamwe c'umupira w'amaguru muri Afurika mu mupira w'amaguru ikipe ya mukura victory siporo niyo yari yegukanye igikombe mu irushanwa ryitiriwe ikigega cy'agaciro mu mukino wa nyuma wabereye kuri stade national amahoro i remera mukura victory siporo yatsinze rayon siporo ibitego bibiri kuri kimwe kuwa gatanu w'icyumweru gishize rayon siporo na mukura victory siporo zari zakatishije amatike yo kugera muri finale mukura yari yasezereye aprfc iyitsinze kuri za penaliti eshatu kuri ebyiri nyuma yo kunganya ibitego bibiri kuri bibiri rayon siporo yari yatsinze police fc penaliti enye kuri eshatu umukino wari warangiye ari ubusa ku busa icyo gihe umutoza wa police fc christian haringingo yeretswe ikarita y'umutuku nyuma yo kwinubira bimwe mu byemezo by'abasifuzi yavugaga ko barimo kubogamira ku ikipe ya rayon siporo umwanya wa gatatu muri irushanwa ry'agaciro wegukanywe na police fc itsinze apr fc igitego kimwe ku busa tukiri umupira w'amaguru ejo bundi kuwa gatandatu kuri stade ya kigali nyamirambo ikipe ya as kigali yo mu rwanda yahuye na proline fc muri uganda ni mu rwego rw'umukino ubanza w'intera ya kabiri mu majonjoro yo guhatanira igikombe cy'impuzamashyirahamwe umupira w'amaguru muri afurika uyu mukino warangiye as kigali iguye miswi na proline banganya igitego kimwe kuri kimwe kapitani w'ikipe ya as kigali ntamuhanga tumayini asanga proline fc barushije kumenya guhagarara neza mu kibuga twari turi mu rugo twizera ko turi bwitware neza ariko ikipe yaje ifunga ibloka bafite bari bari tacticma foro twebwe urabona hari akantu ka automatisme twari tuba dufite nicyo kintu cyatugoye muri match y'uno munsi ko twahuye n'ikipe izi guhagarara mu kibuga izi gukurikiza amabwiriza y'abatoza babo ko wabonaga bakina nk'abantu bamenyeranye cyane AS Kigali irasabwa kujya gutsindira Proline ikampara muri Uganda kugira ngo ishobore gukomeza mu cyiciro gikurikiraho cy'iryo rushanwa mu majonjora y'ibanze iyi kipe y'umujyi wa Kigali yari yasezereye KMC yo muri Tanzania ikindi kintu kirimo kuvugwa mu mupira w'amaguru mu rwanda ni bombori bombori hagati y'ikipe ya Rayon Sport n'abakinnyi bigeze kuyikinira ariko muri iki gihe bakaba barimo gukina mu ikipe ya mukeba APR FC abo bakinnyi ni Thierry Manzi ukina mu ba kabiri na Jabel Manishimwe umukinnyi wo hagati ku wa kane w'icyumweru gishize abo bakinnyi babiri batangaje ko bagiye kwikora ku mufuka wabo bwite bakagenera agahimbaza musyi abakinnyi icumi bahoze bakinana muri Rayon Sport umwaka ushize bagafatanya kwegukana igikombe cya shampiyona ariko magingo aya bakaba batakibarizwa muri iyi kipe yambara imyenda y'ubururu n'umweru iki cyemezo cya Thierry Manzi na Jabel Manishimwe cyo gutanga amadolari y'Amerika magana abiri na mirongo itanu kuri buri mukinnyi kije nyuma gato y'uko perezida w'ikipe ya Rayon Sports Sadate Munyakazi atangaje ko hari abakinnyi bamwe bafashije iyi kipe gutwara igikombe cya shampiyona batazahabwa agashimwe k'iyo ntsinzi ngo kuko basezeye nabi abakinnyi Thierry Manzi na Jabel Manishimwe baramutse bashyize mu bikorwa uyu mwanzuro wabo baba bashyize umwitangirizwa ku buyobozi bw'ikipe bahoze bakinira cyane cyane ko agahimbaza musyi ubu buyobozi bwemereye abakinnyi kangana n'ibihumbi magana atanu by'amafaranga y'u Rwanda kuri buri wese na n'ubu kataratangwa abakinnyi icumi bagomba guhabwa prime na Manzi ndetse na Manishimwe bikoze ku ikofi yabo bwite ni Kasimu Ndayisenga Gerard Bikorimana Ange Mutsinzi Prosper Donko François Mugisha Rafael da Silva Eric Tuyishime uzwi nka kongore olivier niyonzima safe christophe bukuru na suleyimani mudeyi yari kandi munyandinda i kigali tuze mu burundi naho mugenzi wacu desire Tungimana tubwire ku rukino rwa nyuma rwa playoffs mu ihiganwa rya basketball i bujumbura ruzohuza new star na dinamo guhera ku wa gatandatu uza ku mupira w'amaguru naho aravuga ku mugwi nserukiragihugu w'abakinira hagati mu gihugu uzokina na uganda ku wa gatandatu uza waronse abamenyereza abashasha baje gusubirira olivier niyunge ko yagumanye umugwi w'abakuze gusa kuri uno w'imana niho inkino za playoffs z'igice cya kabiri gishiri cya nyuma zasozegwa ku kibuga cya toyota mu gihosha mu gisagara cya bujumbura new star ikaba yatsinze mutanga united ubugira kabiri ku manota mirongo umunani na rimwe kuri mirongo irindwi n'icyenda umumenyereza wa new star nshimira imana christian akaba amenyesha ko umugwi wiwe ugizwe n'abasore bakiri bato muri kino gihe bakaba batanguye kumenyerana abana bo bari hejuru uko bigenda rwose muri sitara ekipi ikomeye cyane twagize n'ingorane ariko ubu twarakosoye gatonya ku meme na defanse yari ikintu cya mbere gitugora ariko ubu turagerageza gukoresha cyane ubu nibaza yuko n'ingufu cyane abamambe cyane ndabashimira sitafu yose bashyizemo uburyo iritanga nicyo gituma ubona umusaruro turabona mu rukino rwa nyuma new star izotana mu mitwe na dinamo yatsinze urunani ku manota mirongo umunani kuri mirongo irindwi n'atandatu olivier ndayiragije amenyereza dinamo akaba amenyesha ko mu gutsinda urunani yakenyuye aho bakomeye abona kubasezerera twabonye aho urwaye n'aho ikipe y'urunani ikomeye ahantu ikipe y'urunani ikomeye twasanze ari ahantu h'umumenere yitwa mariki buriya byatuma kumwe akinjiza aho yashakaga gukosora kuri defansi imwerekeye tugasanga ukuntu amucunga akirengana midiyani amitini nacyo twagiye gukosora cyane ku bandi bakinnyi basigaye kugira bafashe na mariki bafashe n'abandi bayikipe abasuzuye mariki cyangwa abandi bakinnyi bagerageze kugara zone yacu ntibayinjire hama tugerageza kurekura imipira kugira tugire amakonti atake amitini nacyo muri iriya atake icyo twagerageje kugira ni uko twagerageje kuraba tugategereza kuribera abayiriye bacu kugira bagira amatasiyo ya tuwa pone ya deux pone bari bonyine mu gisata cy'abigeme urukino rwa nyuma ruzohuza Beko Stars na Ligazelle muri izo nkino za playoffs kugira umugwi utwara igikombe ni ukuba washikanye intsinzi zitatu umupira w'amaguru naho mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru kuri uno w'imana Reverien Ndikuriyo arongoye ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi yamenyesheje ko niyunge ko Olivier atariwe agiye kubandanya amenyereza umugwi nserukiragihugu w'abakiniri wabo wahawe Jimmy Ndayizeye wa Message Ngozi Jocelyn Bipfusa wa Aigle Noir na Omar Ntakagero wa Bujumbura City twaciye dushima yuko iyi shahane tuyiha abakoca abo ngaho bari muri premier division twafashe abakoca bafise lisansi a abakoca batatu hariho gusa Jocelyn hariho Jimmy hariho na Omar ni abakoca batatu bafise lisansi a kuko hariho n'abandi mugabo bafise amalisansi yandi bazofashwa n'abasanzwe bafasha mu Antoine de Gardier n'abandi kuva rero ejo badufasha ku kivi kugira ngo bategure neza umugwi ku munsi wa gatandatu uzatana mu mitwe n'umugwi wa uganda mwamenya ko abamenyereza bafise akazi katoroshe ko gushikana intamba mu rugamba mu nkino za nyuma za shan aho uburundi butegerezwa gusezerera uganda kugira bubishikeko desire tunyimana kigali ijwi rya amerika Anshuti mwese mwakurikiranye ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri iyi saha n'ibi bigarukiye kuri radiyo ijwi rya Amerika tubashimiye kuba mwaduteze amatwi tubatumira no kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu by'iminsi yose mu kirundi no mu kinyarwanda kuri radiyo yanyu radiyo ijwi rya Amerika You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.